mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ikomeje ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda hano i washington dc muri studio muri kumwe nanjye Etienne karekezi mwese aho muri mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika
iyo rero bihurirayo n'abo bantu bagiye kurima bagiye kwimbura bagiye gukora udukorwa dutandukanye mu mirima birabarya bibivuna kuko ki- mu mutima wabyo bifise umubabaro yuko byishwe n'inzara bibuze aho birisha kubera aho byategerezwa kurisha bahavuye bahashira imirima
izo avuga ni imvubu uwo ni jean claude ndayishimiye uyoboye uruhongore kama rwa rusizi mu burundi iyi nkuru ku kibazo cy'abantu bicwa n'imvubu kubera ko bazivogera ndetse n'indi nkuru y'ababyeyi mu ntara ya kirundo batabasha kuvugana n'abana babo ku kibazo cy'imyororokere y'ubuzima ni mu kanya gato mu biganiro byacu ku ijwi ry'amerika mwese ndabararitse mu burundi abantu bari hagati ya cumi na batanu na makumyabiri nibo bamaze kuribwa n'inyamaswa z'imvubu ku nkengero z'ikiyaga cya tanganika n'uruzi rwa rusizi mu gihe cy'umwaka umwe gusa ni ikibazo cyakurikiranywe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eroge wirikaneza ari i bujumbura
uruhongore kama rwa rusizi ruri mu kiyaya ca rusizi mu karere k'imbo mu buraruko bw'ikiyaga tanganyika ni nko ku birometero cumi mu burengero bw'igisagara ca bujumbura urwo ruhongore rufise uburinganire bungana n'amahegitari ibihumbi cumi n'amajana atandatu na mirongo irindwi n'atatu rugizwe n'uturere tubiri agace karimwo ishamba rya rukoko secteur palmera mu gifaransa hamwe na delta aho gace gatumbereye muri zone gatumba komine mutimbuzi intara ya bujumbura akarere kitiriwe delta gakikujwe n'uruzi rusizi n'ikiyaga tanganyika ako karere nyene ni nako kabamwo imvubu kuva mu kwezi kw'icenda umwaka uheze izo mvubu ziramaze kurya zirica abantu batari bake mbega none ni kuko ivyo bikoko birya abantu kandi mu bisanzwe mu buzima bwa misi yose bitunzwe n'ubwatsi birisha inyishu tuyihabwa na jean claude ndayishimiye arongoye uruhongore kama rwa rusizi ivyo bikoko by'ukuri novuga nti ubwa mbere sinovuga ko ari byo bigeramiye abantu ahubwo novuga nti abantu nibo babigeramiye ivyo bikoko itegeko rihari rishinga imbibe z'urwo ruhongore kama zirategekanya akarere kari hagati y'urwo ruhongore kama n'aho abantu baba canke barima Eh, iyi ni zone de transition bayita zone tampo bifise uburinganire bw'amametero ijana impande zose z'urwo ruzi rusizi rero izo metero ntizubahirijwe namba na gatoya ndetse no kuzirenga barazirenge baranavogera no hagati mu ruhongore ka manyezina abantu barondera eh, aho bubaka aho barima bivanye n'ibirana ry'abantu ivyo bikoko rero ni ibikoko bisanzwe bijya ubwatsi ntibijya inyama ntibijya ikindi kindi cose bijya ubwatsi ni nk'inka rero ico gikoko iyo kirishije neza kigahaga kirashobora kurya hagati y'amatoni abiri n'inusu n'amatoni atatu y'ubwatsi ku munsi kimwe ivyo bikoko rero bimaze kuvogerwa hakarimwa aho bitegezwa kurisha ivyo bikoko ntibiheza ngo bisubire kuronka aho birisha bica vyicwa n'inzara iyo nzara igahava izovyara muri vyo intuntu n'umubabaro bamwe mu barimyi bafise imirima iri iruhande y'uruzi rusizi bemeza ko aya mategeko batari bayazi uwo mugabo ahafise umurima w'amatomati n'ivyamwa imyaka iheze siko byari bimeze oya twe twaje dusanga ngaha baharima numva nubu tugeze kuharima ko niko twahasanze kamba ntakuri twogera aha mu bisanzwe ntuba bubaza kuhangana gutya anya aha rusizi gwarahatwaye hanini cane oya gwaratwaye nk'imetero zirenga zicika nka senkani nka mirongo itanu nawe urabi- uriyabishije n'amaso urabibona siko gwangana kuva kera rutera ruguma gwe- rugenda gwagura uko uruzi rusizi rurenga inkombe abantu nabo bakavogeraho imvubu zagenewe kurisha niko zitera imirima imvu ziratonera rwose ziratonera umva turukundo turugira hajya nawe wararimye nawe biragoye kuguma wicaye mera mbona naho nyine usanga bigoye turagerageza tukazibira ariko ntibishoboka aho hantu zahabonye neza urashobora no guhomba ugataha burundu ahanini urabona nk'ubunye nk'ibigori byari biri ngaha aho hose yononye izunguruka kuri ibyo bigori byose biba- yarabimaze mu kiringo c'umwaka imvubu zimaze kwirenza abantu barenga cumi na batanu abajejwe kuzikingira bavuga ko zibica ziriko zirondera aho zirisha iyo rero bihurirayo n'abo bantu bagiye kurima bagiye kwimbura bagiye gukora udukorwa dutandukanye mu mirima birabarya bibivuna kuko ki- mu mutima wabyo bifise umubabaro yuko byishwe n'inzara bibuze aho birisha kubera aho byategerezwa kurisha bahavuye bahashira imirima rero twoharura tuti eh, nko kuva nko mu kwezi kw'icenda k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika uyu munsi duhereye nko muri komine ya kabezi gushika mu ntara ya cibitoki turamaze kubura abantu bari hagati ya cumi eh, na batanu na mirongo ibiri eh, bagandaguwe n'ivyo bikoko vy'imvubu haba kuri rusizi canke kuri tanganyika mugabo iyo nyifato mbi si nyifato vyahorana cane hari ingingo zimaze gufatwa kugira ngo imvubu zikingirwe n'abantu ntizibarye harafashwe ingingo y'uko hacibwa umuserege w'ibirometero bishika cumi kugira ngo tubuze abariko bagomba kubaka mu ruhongore kama uwo muserege rero havuye ubushigwaho urazibira novuga nti muri ako karere twimvyemo uwo muserege ubu haratekanye ivyo binyabuzima birarisha birasohoka bikarya bigataha amahoro mugabo aho bamaze kurima cane kiracari ikibazo dutegerezwa kubibumvisha tukabibatahuza neza kugira ngo turabe ko bohagarika kurima aho hantu ndetse no kuhakora imirimo itandukanye kuko ari mu ruhongore ubwongore kama biroroshe ko ubwatsi bwari buhari ubwatsi kama busubira bukamera ivyo koko bigasaba kubaho imvubu zitanu nizo zishwe mu kiringo c'umwaka nyene zimwe zishwe n'abanyagihugu bashaka inyama canke bazitega mu mirima yabo izindi nazo zishwe n'abajejwe umutekano bariko bakingira abantu zishaka kurya naho ata amatohoza arakorwa abajejwe uruhongore kama rwa rusizi bemeza ko imvubu ziri mu kiyaga tanganyika na rusizi zirenga igihumbi eroje buri kaneza bujumbura ijwi ry'amerika
ku bakomeje kutwumva mbibutse ko mukurikira radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc turacyari mu burundi mu ntara zitandukanye z'icyo gihugu ababyeyi baracyafite ingorane zo kuganira n'abana babo ku kibazo cy'imyororokere y'ubuzima ndetse n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zirimo iya sida umunyamakuru w'ijwi ry'amerika jean bosco ndarurinze aratubwira icyo kibazo giteye mu ntara ya kirundo iri mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'uburundi
inyota yo kumenya ibijyanye n'ubuzima bw'irondoka iracyari nyinshi mu bana bageze mu bigero agnes ntampagaze ni umufashabikorwa mu kigo cyitiriwe amahoro cyo mu kirundo avuga ko iminsi bamaranye no guharuka mu buruhuko baganira ibyo kwirinda umugera wa sida no gukoresha imvugo itababaza byaberetse ko ababyeyi ataco bafasha ahanini ugwaruka mu kubaganirira ubuzima bw'irondoka rijanye n'amagara meza dusanga abana n'ukuri bari bakeneye umuntu baganira niho rero izo nyigisho n'ukuri zarabafashije cyane bavuze ati ahubwo ibi bintu birakamaho bame babigira misi yose turonke nabo aho tuvugira ingene twabibonye twasanze atari kirenga ibintu byerekeye irondoka rijanye n'amagara meza ntabyo bubahuka kuganira n'abana babo abavyeyi ntibugurukire abana babo ngo babibaganirize babona ko ari ikintu batokubahuka kubwira umwana abana ubwabo bavuga ko ibiganiro nk'ivyo atavyo bigera baronka ku bavyeyi babo ubwo rwaruka ruvuga ko bikeya bazi ku buzima bw'irondoka babikura mu vyo biga kw'ishure hari nk'abana batavugana n'abavyeyi muhira dufate nk'umukobwa nk'umuhungu akamuhenda akamuhenda akamubwira ibitari ibyo kandi nawe akaca agasanga nyine yaguye mu bintu atari yiteze kuko atakuganira ariko aha barabitwigishije kandi twarashimye twaranunguriyeho n'akaryo nyine ko kubabaza n'ibibazo twumva nyine ko dufise ababyeyi ni ukuvuga ibi byose nta na kimwe baba bababwira muhira oya hari benshi batabivuga kuko bibatera amasoni aya ntabyo twigira tuganira nabo ahubwo twose abasantire amahoro yuko yogwizira izi nyigisho ko ziradufasha rwose ibyo dushobora kumenya ni agace kamwe tuba twize mu byo ku ishuri n'uduce duto duto tuba twize ku ishuri natwe nyine tuba duhagije ababyeyi nabo bavuga ko umuco bakuriyemo w'ikirundi ukibagora guca ngo bugurukire abana mu biyago mwene ivyo vyemezwa n'abavyeyi baciye ku ntebe y'ishure vyitwa ko hari ico basumije abandi mu kuganiriza abo bibarutse mu miryango izo nyigisho twazakiriye neza cyane twasanze zikingira abana bacu kugwa mu buhumbu kuko kazuza kabika abana bacu birakomeye ku bavyeyi hari ikintu kinini kibuze kubera imico n'akaranga k'igihugu cy'u Burundi ntitwemerera rwose ko twisanzura ngo tuvuge ibintu bijyanye n'ibihimba by'irondoka oya nta na rimwe twigera tubivuga ahubwo tubigira ikinyegezwa iryo rondoka rijyanye n'amagara meza tubwe twumva umenga ntitwabivuga turi kumwe n'abana batonya twabivuga turi kumwe n'abo tungana abo bavyeyi basaba ikigo citiriwe amahoro co mu kirundo kubigisha n'ubuhinga bokoresha mu kuganiriza abana babo ibijanye n'ubuzima bw'irondoka twosaba yuko natwe boza baraduhamagara kugira ngo abana ntibadutinye natwe ntitubatinye tubivugire hamwe turasaba ko twigisha tukabiganira n'abana natwe tukamenya ubwo buhinga bakoresha tureka kubibabwira ariko abo bana bo barabyirondera bakabikora murumva rero ko twotuma tubibabwira imbere y'igihe bakamenya ikintu kiba kizobahamba icyo ari cyo murumva rero ku babyeyi nk'ikintu kiba gikenewe cyane je mbona ni uko natwe tugirisha amahugurwa bakatugirisha eh, amanama nk'aya tukamenyera kubivuga ko kubivuga siko kubikora abana nabo nyene nuko babona ko abavyeyi babo bakeneye kwigishwa uko boganiriza abana babo ibijanye n'ubuzima bw'irondoka rijanye n'amagara meza inyigisho nk'izo nta nkeka zirafasha mu kugabanura inda zitwagwa zitifujwe n'abigeme baba bari mu mashure bagahava bayata gaspar nayabagabo ajejwe ikarata y'inyubako y'amashure mu buyobozi bw'indero bwa komine ya kirundo turabona yuko kino kigo santre amahoro cyafashije cyane na cyane cyane mu gihe dusanzwe tuzi ko abana na cyane cyane abariko baragira mu bigero badakunda kuganira n'aba- n'abavyeyi babo cyangwa ugasanga kenshi abavyeyi babo ntibabaganiriza ibijanye n'ingene bo kwikingira umugera wa sida po ingaruka mbi nk'uko vyama vyibonekeje mu mastatistike tugira muri deseye akenshi murazi ko hari abana usanga batwaye inda z'indaro batifuje bigatuma baheba amashure mu gihe tuzi ko bashaka no kuhandura ikinzara ho nyanganda sida ugaca usanga umwana nteko aratera imbere mu bijanye n'ubuzima bwe bwa misi yose na kazoza inyigisho zo- zogwizwa ikigo centre amahoro kikagwiza inyigisho tubona ko vyofasha abana ikigo citiriwe amahoro co mu kirundo catunganije ivyo biganiro ku bana bashika amajana atatu bafise imyaka iri hagati ya cumi n'ine na cumi n'umunani caratekereye ibikoresho vy'ishure abana berekanye ko basumvye abandi ubumenyi mu kwishura utubazo tujanye n'ivyo baganiriye mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
nshuti z'ijwi rya amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
ku bakomeje kutwumva kandi turacyari mu burundi aho ubuhinga bushya n'ubuhanga bushya bwo kwigisha abanyeshuri barangije amashuri abanza bugiye gutangira n'umwaka w'amashuri mushya uri hafi gutangira muri iyi minsi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidel antoine nsabimana aratubwira uko bamwe mu barimu ndetse n'abayobozi bo muri minisiteri y'uburezi babona icyo kibazo muri iyi minsi
ubwo buhinga buzokoreshwa mu kwigisha abana buca batangura igisata c'abahejeje ishure shingiro babwita pedagogie d'integration mu rurimi rw'igifaransa abigisha baronkejwe inyigisho kuri ubwo buhinga baremeza ko bufise akamaro ariko bakabona inyigisho bahawe zahawe umwanya muto mu gihe hari abigisha baba bigisha ivyigwa batigeze biga mu ishuri uyu mwigisha yegukira ubuyobozi bw'indero bwa komine ya ruyigi aratubwira utunenge yabonye mu gihe bahabwa izo nyigisho turavye twari dukwiye nko kuronka iminsi eh, ishika nko ku ndwi zibiri ni ukuvuga iminsi icumi kuko turamaze kubona ko eh, twaragerageje kuronka muri rusange ingene twokwigisha ivyigwa vyose mugabo kandi vyari bikwiriye ko bamwe bose baja mu mugwi wabo bivanye n'inyigisho bazotanga eh, ni ukuvuga disipurine icigwa ku cigwa ico rero cari kudufasha kuko twomenya ingene tuvyigisha mugabo kandi tukaronka na bishasha muri ico cigwa cane cane nk'icigwa c'igiswahiri aho benshi bari barindiriye yuko bashobora kuronka bishasha bizobafasha mu bumenyi e, hanyuma rero kandi ikindi naco mu by'ukuri tubiravye ukuntu tugiye ku, gushyira mu ngiro ibyo twize e, harimwo akarusho mu buryo bwo gufasha umwana kugira amenye na cane cane ibizomufasha no mu buzima bwa misi yose uyu nawe nyene yegukira ubuyobozi bw'indero muri komine ya ruyigi aravuga amakenga yiwe akagira n'ico asaba abajejwe gufata ingingo mu bijanye n'indero zerekeye intambamyi ziriho nyinshi cyane ku mashuri usanga eh, nk'abigisha dufate nk'ivyigi- nk'i- nk'ivyigwa vya- vy'ubuhinga shimi fizike usanga nk'amalaboratware bizosabwa ko abanyeshure bategereza kuba bariko barigiramwo usanga atari ekipe ma laboratwari ni kuvuga mu kigo cya shimi cyangwa fizike aho rero izo zizoshobora kuba intambamyi eh, ku buryo uzasanga abanyeshuri bahakwa gusubira mu- muri ibi bya sisiteme ya kera aho uzasanga babyiga mu ndome amateori gusa mugabo ugasanga mu kubishyira mu ngiro ntibyoroshe icyokorwa rero aho ni uko abigisha leta ikabandanya ika- ikaguma basu- baci- bakarihiriza ubwenge byaba byiza nko mu bihe by'uburuhuko nk'uku abigisha abana bakarihirizwa ubwenge niho twaza tuba tugashika ku nyigisho z'akanovera icyo ni icya mbere icya kabiri mbona ni uko leta yobyitegurira eh, kugira ngo ishobore gukuraho izo ntambamyi z'uburyo eh, bw'amalaboratware reka ndetse n'ibitabo kugira ngo abanyeshuri icyo bakenera cyose amabuti yose bashobore kuba bayafise jean marie nteze uko bagira umuhanuzi ajeje ivyigwa mu biro bijejwe gutegura indinganizo z'ivyigwa mu gisata cigamwo abahejeje amashuri shingiro aratubwira intumbero y'ubwo buhinga bushasha mu ndinganizo eh, dufise ngaha mu gihugu nuko ari ugwi- ari urutonde rumaze imyaka myinshi imyaka irenga mirongo ibiri ubu rero hari hageze ko bagerageza kuraba ko bosubiramwo bakaraba ingene ibi- ibyo bigisha byoba bijanye n'ibihe baciye bategura izi nyigisho bagiye gutanga muri uyu mwaka utangura kuko ari inyigisho zituma eh, umunyeshuri yiga neza ibyo yiga akaguma ashobora kuzobikoresha mu buzima bwa minsi yose kuko eh, ibindi yahora yiga yabyiga ari ibintu bitandukanye mugabo ubu ni ukugerageza gufatanya ibyo yiga kugira ngo noneho bigire intumbero intumbero ijanye n'ubuzima bwa minsi yose ubwo buhinga bushasha bumaze kuja mu ngiro twibaza yuko abazoba bize bakurikiranye ivyo vyigwa bazoba ari abantu bashoboye kugira ico bimariye mu buzima bwa minsi yose atari abantu bize kugira ngo baronke amanota hanyuma baronke diplome ariko ari abantu bize kugira ngo ivyo bize bize bibafashe mu buzima bwa minsi yose jean marie nteze uko bagira aremeza ko mu mashuri hari ibibazo by'ibikoresho mfashanyigisho agasaba abigisha kubungabunga bike bafise kuko ibindi bizogenda biboneka buke buke mu ntara y'indero ya ruyigi mu buseruko bw'uburundi abigisha bangana amajana ane bize kugera ku rwego wa kaminuza nibo baronkejwe izo nyigisho kugira ngo batangurane n'ico gisata kitari kihasanzwe mu ruyigi fidel antoine nsabimana ijwi ry'amerika
abakomeje kutwumva mbibutse ko mukurikirana ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc hashize umwaka n'amezi ane arenga uburundi bwinjiye mu bihe bya politiki n'umutekano udasanzwe ku buryo abaturage bamwe abageze ku magana abiri barenga bahunze igihugu abo kandi barimo n'abanyapolitiki mu mitwe ya politiki itandukanye ariko kandi hari umwe mu banyapolitiki utavuga rumwe na leta y'u Burundi ni umushingamateka ni icyegera cy'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Agaton Rwasa wiyemeje kumuma mu gihugu ese we abona ate abanyapolitiki bahunze igihugu n'abataragihunze amaze kuvugana na mugenzi wacu Frederic Nkundikije mu kiganiro muri Sanga
Mm, bon, ubudasa sinovuga ngo bushingiye ku kuba uri mu nzego cyangwa utari mu nzego ubudasa bushingiye ku kuntu umwe wese yumva politiki kuko uko politiki itunganyijwe mu gihe hemegwa ibyiyumviro byinshi bitandukanye imigambi itandukanye birumvikana yuko hariho bamwe baba bari muri leta n'abandi baba batari muri yo amaleta kumbure harashobora kuba leta y'umugambwe umwe cyangwa leta ihurirwa ko n'imigambwe iyi n'iriya nko ku kibazo cy'uburundi kugira ngo umugambwe we muri leta ni uko uba washikanye amajwi atanu ku ijana mu nama nshingamateka icyo gihe uba ushobora kuronka umushikiranganji mugabo si ukuvuga yuko uwo mugambi waba watsinze umugambi waba watsinze warose amajwi menshi cyane niwo uhita ugashyira mu ngiro porogaramu yawo ku biriho rero urabye uko byagenze uko amatora yagenze si ukuvuga ngo yagenze neza cyane ku buryo umuntu yokwizera rwose ijana ku ijana ko ibiharuro byavuyemo ko ari byo mugabo umuntu afatiye kuri ibyo biharuro nyine umugambwe sendedefudede niwo wiganje mu nzego uwo mugambwe rero kubera ibwirizwa shingiro ukuntu ryubatse ry'i burundi ntushobora gukora wonyine mugabo porogaramu yawo niyo heza igakurikizwa muri icyo gihe kuba rero umuntu ari mu nzego cyangwa atari mu nzego siko siko rwoba urugero urugero ni umwe umwe wese mbega atahura politike gute cyane yumva yuko ibanga ry'iwe nk'umunyepolitike yorangura ate nka mwebwe mushyiranire gatondo rwasa muri mu nzego leta irasha kuzana nk'amateko mukumva ayo mateko atameze neza mu kayanka ku giti cy'umugambwe ku giti cy'umuntu atavuga rumwe na leta ni uburenganzira si kuri jewe jenyine no kuri muri uwo mugambwe mu gihe iryo tegeko yobona yuko riza ribangamira inyungu z'umunyagihugu arashobora kutaritora ni uburenganzira kuko uba ufite uburenganzira bwo gutora yego canke oya canke kutagira icyo urivuze ko mu ndwi iheze mushya nta gato umuhuza mu biganiro by'abarundi yarashikirije icegeranyo abategetsi bo mu bihugu byo muri afurika yo mu busereko araheza aratanga n'ikirangaminsi icyo navuga ko ari karata y'inzira y'ibintu birangurwa kugira ngo amahoro atsimbatare mu burundi asubire kugaruka ikintu mwibaza ko coja ku rutonde rwa mbere mu gihe abarundi bosubira mu mishikirano cyane mu mibonano ni nk'iki igihe ikintu mbona kibwirizwa kwihutirwa ni ukuntu hoshobora kuboneka umwizero hagati y'abarundi ibyo twobishika ko mu gihe ikibazo cy'umutekano coba catoye inyishu irama kuko gushika uno munsi urumva ngo ikanaka ngo abantu ngo bahohotewe ikanaka abantu bazimiye ikanaka abantu bafashwe bakubiswe bakubiswe n'abandi ugasanga aho hantu hose ugasanga umenga hariho abantu kwigenza uko bishakiye ugasanga rero hariho kwinubana ugasanga hariho ukudahariranira no kutihanganiranira ibyo nibyo mbona yuko bibwiza kubanza gutorerwa umuti kuko igihe cyose hazoba hari ukwinubana amahoro n'umutekano bizoguma bigorana mu gihugu kandi murazi yuko iyo ata mahoro ashemeye ahari iyo ata mutekano bose biyumvamwo n'ibindi byose bica bicumbagira umwimbu urakoroka iterambere rikibagirwa abantu ugasanga bama mu ruhagarara imitima ikaba iri mu mutwe icyo nicyo kibazo nibaza ko ari cyo nyamukuru kuko icyo gitoye umuti haba hatowe umuti w'ibibazo byinshi cyane bituma mwene iyo nyifato cyangwa mwene iyo mero imera iba nk'uko imbere y'uko duha ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika nashaka mu kanya gatoya cyane rwose mushana rwasa mutubwire ikintu cyokorwa kugira ngo abarundi bari hanze abahunze batari abanyapolitike abasivile eka n'abanyapolitike bari hanze igihugu kugira batahuke mu gihugu hokorwa ikimaja mu make munsi y'umunota umwe icya mbere ni uko leta yokora ku buryo iyi myidodombo wumva ya minsi yose ngo abakubiswe ikanaka abapfunzwe ku mvu zidatomoye abagize gute ni uko ibyo leta yobihagurukira bikavaho bigacika burundu ikigira kabiri ni uko leta yokora ku buryo yizegwa ikizegwa n'abarundi ikizegwa n'amakungu icya gatatu ni uko iyo leta nyine yogira akigoro ikarondera ukuntu ihindura imvugo kuko rimwe na rimwe hari imvugo zikoreshwa n'abategetsi ukumva ni imvugo zica ivutu umuntu akumva umenga we nta kibanza afise mu gihugu camwibarutse amajambo amwe amwe bakagerageza naho hari ibyo byarabababaje byarabababaje cyangwa hari ibyo bibababaza bakagerageza kubirengera kuko leta iba iriho ku bakunzi no ku batari abakunzi bayo amatora iyo abaye ubutsinzwe ntibatsindaho kandi n'ubutsinze ntaba ahawe uburenganzira bwo gucinyiza cyangwa gukandamiza abandi leta yogira akigoro kugira ngo yizigigwe na bamwe n'abandi bigatuma noneho abo ari bo bose bumva ati e burya bya bintu biri ko biraza reka ahubwo tugende dufatane mu nda n'abandi iyi ntambwe tuyikomeze hirya y'ejo kumbure demokarasi isasagare yezeze igihugu kije mu iterambere kuko gushyika uno munsi ugiye kuraba hariho ukuntu hariho benshi bitiranya amatora na demokarasi kandi amatora ari intambwe imwe mu ntambwe Ya demokarasi.
mutuma demokarasi nyakuri ibaho mu gihugu tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranire i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turafise umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika claude mwiriwe neza iyo ni jansi z'ijyambere murafise ikibazo murafise iciyumviro mbanje kuramutsa abarundi bene wacu n'abo batumire nk'uwo mushinga ntawe gwaza yego arakumva n'abarundi n'abarundi bene wacu bagore mu buce butandukanye duga ku ijambo nagira mbabwe uwo mushinga ntawe gwaza yego Eh, mwavuze yuko ngo abanyepolitike benshi bahunze igihugu batari- batavuga rumwe na leta Ngo hama yo mushinga ntawe gwaza nawe ari numva ngo ari mu bantu batavuga rumwe na leta ariko nabwo iyo batavuga rumwe na leta iyo leta nawe ayirimo ndibuka ijambo yigeze kuvugira aba- abanyagihugu avuga yuko ngo mu kujya muri leta ngo yagombye gukingira abanyagihugu bi- abanywanyi biwe ngo ngo iyo atagenda muri leta ngo bari gu- ngo bari gupfa cyane rwose none ngo nya barahaga- barahagaritse gupfa bingo barahagaritse kwangazwa bingo ntibagitotezwa nk'uko batotezwa mbere icyo ni ikibazo cya mbere mwamubariza gato urakoze
ati none tuvuga ngo ubutegetsi kandi nya butegetsi nawe nyina ko tuza ari kwegera cya ka- cya mbere cy'inama y'amateka none ka- i- iyo nama nshingamateka iri muri leta bingo ntiri muri leta murakoze urakoze claude Yego.
reka duhe ijambo kandi samuel samuel mwi- mwiriwe neza samuel mwiriwe neza murafise ikibazo iciyumviro Eh, ni- ni- mfise iki- ikibazo nagira mbaze uwo mu ishinga- ishingamateka wacu hagati y'urwasa yego nagira ndamubaze nk'abo nk'umunyepolitike kandi abi- abifitemo uburambe kuko arabi- arabimazemo imyaka myinshi Eh, ku- ku- kugamije- ku- kugambira yari muri opozisiyo radikale kandi yariwe novuga yariwe shimikiro rya opozisiyo mu burundi hama baranga amatora baravuga ko batavyitoza mugabo wewe haragera igihe aho bari bari kumwe arabasiga aca aremera aja muri leta nk'umushinga amateka mugabo tukaba twari twumvishije n'iyo minsi iheze bivugangwa arabivuga n'umuvugizi we arabivuga ko ubuzima bwiwe bube- bugeramiwe ko budakwiye kagira tumubaze ubu ubu ikibazo kijyanye n'umutekano wiwe aho kigeze yuko n'umureke wacu aratoye umuti hama kandi twarabonye ikiganiro yagiranye n'ikinyamakuru iwacu gikorera ngaha mu burundi Eh, turabona ryashikiriza na cyane cyane mu bibazo bihanze uburundi So, turabona ko mu nyinshi yagiye aratanga kumenga naho ari muri leta umwanya umwe avuga nk'umuntu ari muri leta n'undi mwanya utari muri leta kumenga ari muri leta mugabo a- atagomba ngo kuba igikoresho tuvuga muri ku mutegetsi sendedede kagira tumubaze ko n'ibyo atamuhinga ibyo mutera na cyane cyane ko ko nawe n'umuntu akomeye afite abashingamateka akagira n'abashikiranganji muri leta mbe hamwe ibyo anegura abona ko bitagenda neza byoguma bibandanya bikayangara ategekanye iki yo hazogira igihe atera akama abashikiranganji biwe bari muri leta ba- bave muri leta hazogira igihe nawe nyine atange niho kumushinga amateka no kuba na kirya ki- na- no kubitegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka nuko murakeneye nturashobora ndamubaza urakoze samuel reka duhe ijambo na leonce leonce mwiriwe neza ndagize mwiriwe mwiriwe neza bwana mumenyeshamakuru mwiriwe neza ni amahoro murafise ngaho ku ijwi rya amerika ni amahoro uri hehe ni mu gisagara cya bujumbura duga ku ijambo okay ndashaka gutera intege umukuru ice- umushinga amateka wacu nyene cyubahiro umukuru w'umugambi wa gatogwasa Mhm.
iteka yateye abarundi iteka nawe nyene wiwe yiteye kuba akiri mu gihugu cy'u Burundi hari byinshi bitari ku- byari bateguye bitari kuba akiri mu Burundi ariko Imana ishimwe kumbure niwe akunda kugaruka ati kubaho k'umunsi ntabwo ari impuhwe z'agace nawe kuba akiriho ntabwo ari impuhwe z'abana bariya hamwe n'ibyo ndamuteye intege akomere ku muheto kabisa urakoze leonce reka tumuhe hari ijambo ndafise ikindi ndafise ikindi kimwe ngomba nshaka ngaruke ko yego ku ku bahunze igihugu cy'u Burundi Mhm.
si abahunze igihugu cy'u Burundi hari n'abahungiye hagati mu gihugu ku bw'umutekano muke wabo batakija mu mihana yabo ku bw'impamvu ziriya na ziriya zo kubikeka ibi na biriya by'ukuri umukuru w'igihugu niwe afise ijambo rya nyuma harimwo umu- umunyepolitiki umwe ya- yigeze kuvuga ngo ni yarufa na omega ngo itanguriro n'iherezo mugabo yarihenze cyane ariko ngomba kugaruka ku iki nafata iya mbere yo guhamagara abahungiye mu gihugu mu- mu bihugu by'u Rwanda Tanzania n'ahandi hose mugabo bari hagati mu gihugu bamaze gusubira mu mihana yabo batekanye batariko baratotezwa n'abageze kubarongora ivyo ntivyabigenda uko bazobafasha iya mbere kujya mu biganiro bihurikiyemo na bose nk'uko babivuga urakoze urakoze cyane rwose reka mu twihanganire gato ntabwo umushinga ntayo gato rwasabashije gusubiza iyo kibazo ariko ikiganiro kirambuye cya muri isanga ku buryo burambuye ni ejo mu gitondo isa kumi n'ebyiri kuri radiyo ijwi ry'amerika hagati aho mwese mugire ibihe byiza kuri mikoro mwari kumwe nanjye etiyene karekezi